tubashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro namwe muratwumva tankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora aho mutwumva hose handi muherereye turabahaye mwiriwe n'ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jwe diana nininahazwe ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi rcr mu mpfunyapfunyo ryashikirije icese leta ya tanzania ikambi ya mutenderi yari imaze imyaka irenga itanu ibarizwamwo impunzi z'abarundi murabe ukuntu muri yuweni na tanzania muja hamwe mukatworohereza mukaduha ibihano bitoya ubu mugomba tugire gute nka twebwe twamaze ibihugu twiruka uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zahora mu ikambi ya mutenderi yugawe burundu muravyumva ntiyishimye muri repubulika ya demokarasi ya kongo igisirikare caho gitangaza ko abarwanyi mirongo itatu na batatu barimwo abamayimayi fnl na red tabara baguye mu ngwano barimwo na frdc turabigaruka ko handi hato naho muyagezeho hirya nino ku isi uburusiya n'ubushinwa ntibwifuza ko ibintu ibihugu bihana imbibe vyinjira mu ishirahamwe otan aya makuru yose turarambura mu kanya isasi nongere ndabahe ikaze amakuru yacu turahera ku mugabane wa afurika aho abategetsi bo mu ishyirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi hagati y'ibihugu vyo muri afurika yo mu burengero cdao mu mpfunyapfunyo bumvikanye ko bagiye kurungika abasirikare muri guine bisawu gufasha gucungera umutekano ni nyuma y'igeragezwa rya kudeta yabaye muri ino ndwi mugenzi wacu edi rwema arabandanya n'ino nkuru iki cyemezo cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu by'uwo muryango w'ibihugu cumi na bitanu yari iteraniye iyakra umurwa mukuru wa gana kuri uyu wa kane abo bayobozi ntibavuze umubare n'abazaba bagize uwo mutwe ndetse n'igihe uzoherezwa muri gineya si ku nshuro ya mbere sedeyawo izaba yohereje abasirikare muri icyo gihugu dore ko nanone yigeze kohereza abasirikare mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri ubwo nanone muri icyo gihugu hari hakozwe kudeta icyo gihe abo basirikare bari bafite inshingano zo kurinda umutekano w'abanyapolitiki b'abasivili no kubuza igisirikare muri icyo gihugu kwivanga muri politike kuwa gatatu guverinoma ya gineya yavuze ko abateye muri kudeta yaburiyemo bari bafite umugambi wo kwica perezida guverinoma inavuga ko wari umugambi washyizwemo amafaranga menshi kandi wateguwe neza gusa ntiyavuze uwo yumva yari inyuma y'iyo kudeta yageragejwe kuwa kabiri ikindi perezida umaro sisoko embalo yari yabaye nk'umvikanisha ko bishobora kuba bifitanye isano n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge ku rwego mpuzamahanga itangazo rya leta ryo mu ijoro ryo kuwa gatatu ryavugaga ko abantu cumi n'umwe biciwe muri icyo gitero barimo barindwi bo mu ngabo zishinzwe umutekano barengeye ubuzima bwa perezida embalo na minisitiri w'intebe we Hedi Grema urakenuye ubushinwa n'uburusiya bisaba ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari ya Atlantique ota mu mpfunyapfunyo kutaguka ngo vyakire ibihugu bihana imbibe n'uburusiya kubera iki none ubushinwa n'uburusiya butifuza ko ota yakira ibihugu bihana imbibe n'uburusiya Thomas Kamirindi abidusigurire perezida w'uburusiya vladimir putin ari mu ruzinduko i beijing we na mugenzi we w'ubushinwa xi jinping bamaze kuganira bashyize itangazo hanze bavuga ko ibihugu byabo bihangayikishijwe cyane n'icyo bise imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika yo gushinga ibitwaro bya misila n'ibigo bya gisirikari mu duce dutandukanye tw'isi bijyanye n'ikoranabuhanga rihambaye vladimir putin na xi jinping basobanura ko badashaka ko umuryango otan wiganjemo leta zunze ubumwe za amerika ukomeza kwagukira ku bihugu bituranye n'uburusiya bawusaba kandi kureka icyo bise ingengabitekerezo y'intambara y'ubutita uretse ikibazo cya otan itangazo rya vladimir putin na xi jinping rivuga kandi ko uburusiya bushyigikiye ko ikirwa cya taiwan ari intara yuzuye y'ubushinwa ntibwemera na gato ko taiwan yabona ubwigenge ubwo ari bwo bwose leta zunze ubumwe za amerika yo ifite itegeko rivuga ko igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo taiwan ibashe kwirengera yo ubwayo no gufata nk'impungenge zikomeye cyane ubushotoranyi bwose bwayikorerwaho
barakoze bagenzi bacu thomas kamirindi na edi rwema ku makuru agezweho hirya n'ino ku isi baje kudushikiriza turaza kongera igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu yandi bariko baradutororokaniriza ariko hagati aho mutere ijisho kuri we zitata kaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com canke kuri youtube yacu radiyo yacu vowa na instagram ariyo facebook vowa radiyo yacu murahasanga amakuru agezweho hirya n'ino ku isi mu karere ayagezweho ni mu kanya isasi umutekano mu karere k'ibiyaga bigari igisirikare ca kongo gitangaza ko abarwanyi mirongo itatu na batatu barimwo abamayimayi fnl na red tabara baguye mu ngwano kirimwo niyo mirwi yitwaje ibirwanisho ibindi tubibaza mugenzi wacu vedaste ngabo ari uvira mu itangazo umuvugizi w'igisirikare ca kongo muri segiteri operasiyoneri sokolade lietena mark elongo cyondwa yageneye itangazamakuru kuri uyu wa gatanu tariki ya kane y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri agaragaza yuko kuvaho igisirikare cya fardc gitangirije urugamba rwo kurwanya inyeshamba za mayimayi zifatikanyije na fnr ndetse na red tabara tariki ya kabiri kugeza ejo tariki ya gatatu y'ukwezi kwa kabiri mu misozi yunamye umujyi wa uvira uriya yitwa katonyela ho mu rugorofoma ya muhungu cisha abagwanyi benshi barimo n'abakuru batatu ba mayimayi ingabo za leta ya kongo zishe inyeshamba mirongo itatu na zitatu zikomeretsa izindi nyinshi abayobozi batatu b'izo nyeshamba bishwe barimo gadi runyuki ndetse na munyola twagerageje kuvugisha abagwanyi b'aba mayimayi na fnr ndetse na red tabara igisirikare cya fardese kivuga yuko ciciye abagwanyi mirongo itatu na batatu telefone zabo ngendanwa ntizakunda umuyobozi wa sosiyete sivile muri uvira andre biaduniya avuga yuko iyi mirwano iri hagati y'ingabo za leta ya kongo n'inyeshamba z'abamayimayi zifatikanyije n'abarundi ba redi tabara na fnr yatumye abaturage babarirwa mu magana bahungira iyo mirwano kiriba abandi bahungira kahwizi ho muri teritwari ya uvira bamwe bari kiriba abandi bari kahwizi nta mfashanyo iyo ariyo yose bari babona bavuye mu mihana ya kisanga katogela abandi bavuye lololo ho muri grupema ya muhungu na katala zo muri sheferi y'abavira ndetse na sheferi y'abapfureba mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu misozi yunamye umujyi wa uvira abagwanyi b'abamayimayi bishe abasirikare ba fardese batatu barimo ufite ipeti rya majoro n'undi ufite ipeti rya kapiteni uturere twa fizi uvira na mwenga twicara tuberamo imigwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ndetse n'iy'abanyamahanga yicara yica abaturage ikabashimuta ndetse ikabanyaga n'amatungo yabo uvedase ngabo ku bwaradijwi rya amerika uvira umutara kivu yepfo vedaste ngabo urakenuye bakunzi b'ijwi rya amerika iyo nkuru ya vedaste ngabo murashobora kugira ico muyivuze ko kuri facebook yacu ariyo vowa radiyo yacu mu gisata c'impunzi nari nabice ku masonga nkitangura ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi rcr mu mpfunyapfunyo uno munsi ryasubije icese leta ya tanzania ikambi ya mutenderi yugawe burundu mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka weze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe inyuma y'aho impunzi zirenga ibihumbi cumi n'icenda z'abarundi zari zisigaye muri iyo kambi zimuriwe mu makambi ya nduta bamwe mu bimuwe ntibaryohewe n'ino ngingo murabyumva mu nkuru ya james jovin akoresha ijwi amerika muri tanzania icyo gikorwa kibaye kuri uyu wa gatanu hagati mu nkambi ya mutenderi aho abarongozi b'ikomini ya kakonko ariyo yahora icumbikiye ikambi ya mutenderi abarongozi ba seri abarongozi bo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu igisata kijejwe impunzi hamwe n'abanyagihugu bake bitabiriye ico gikorwa mu vyo ha seri yasubijiye leta ya tanzaniya harimwo ivuriro rikuru amashure inzu zahora zituyemwo abakozi b'amashirahamwe inzu nyinshi zahoze ari ibiro vy'amashirahamwe inzu igipolisi cyakoreramwo imashine zahora zaca amashanyaraza hafi kandi yose amarobine y'amazi n'ibindi byinshi uwaserukiye haseri muri ico gikorwa umukenyezi mahot prams yavuze ko haseri ifatanije na leta ya tanzaniya yashyize mu ngiro uwo mugambi wo kwimura impunzi zose zari zisigaye mu nkambi ya mutenderi zijyanwa nduta kugira zifashirizwe hamwe bigafasha amashirahamwe na leta ya tanzaniya korosha igikorwa cyo gutanga imfashanyo no gucungira umutekano umuyobozi wa ser yashimiye leta ya tanzaniya ku kigoro yama yagize mu kwihanganira impunzi kuziha indaro kuva kera mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'ibiri gucungira umutekano no kudahungura impunzi zose ku nguvu here and the government put their heads together and decided to have this camp closed.
HCR na leta ya Tanzania barakoze inama hama bemerana kugara ikambi ya Mutenderi kubera ibitigiri bike by'impunzi zari zisigaye muri iyo kambi ababaye abanyuma bimuwe mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze gusa nshimiye abantu bose hamwe n'amashyirahamwe yagize uruhara muri icyo gikorwa kandi kikaba cyagenze neza ata nkomanzi uyu munsi igikorwa nyamukuru dufise ni ugusubiza leta ya Tanzania ikambi ya Mutenderi harimwo isibitari amashuri amashure ibiro byahoze ari iby'amashyirahamwe ibiro by'igipolisi n'ibindi byinshi We have, as it was said, hospitals, schools, office blocks, police stations, umuyobozi mukuru w'intara ya kigoma tobias ndengenye muri icyo gikorwa we yavuze ko ikambi ya mutenderi izoca ihinduka izoni ya abanyagihugu basanzwe muri komine kakonko ikindi yavuze ko leta ya tanzania yafashe ingingo yo kugara ikambi ya mutenderi mu ntumbero yo kubandanya igikorwa cyo gutahukana impunzi ku bushake bwazo kubera idakeneye kubona imiryango ikomeza kuba mu nkambi Lengo la kufungwa kwa kambi hii ya Mtendeli ni moja ya jitihada kama tulivyosema, ambazo zimefanywa na serikali zetu mbili za Tanzania na Burundi. Lengo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wakimbizi wa Burundi wanarejea nchini kwa amani.
ingingo nyamukuru yatumye twugara ikambi ya mutenderi nk'uko nabivuze ni ukugira impunzi zitahuke mu mahoro kandi tukaba twabivuganye na leta y'u Burundi leta ya Tanzania ntikeneye kubona impunzi zibandanya kuba mu nkambi ata mpamvu ikomeye ibituma ababyishakiye barakomeza gutaha kubera HCR na leta y'u Burundi babyiteguriye bihagije Serikali ya Burundi kwa kushirikiana na shirika la kuhudumia wakimbizi yaani UNHCR imejipanga vyema kuwapokea wananchi wake na kuwapatia huduma na mahitaji yote ya msingi wanaporejea nchini kwao Burundi.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania ku bwazo zibona yuko kwimurirwa mu yindi kambi atari ikibazo gikomeye gusa zisaba leta ya Tanzania kubihanganira mu kubandanya ibaha ubuhungiro ahubwo baradufasha nicyo gisaba umuntu yosaba badufashe nk'uko babaye abavyeyi nyene bakatwakira baraba ukuntu bodufasha murabe ukuntu muri yuweni na tanzania muja hamwe mukatworohereza mukaduha ibihano bitoya ubu mugomba tugire gute nka twebwe twamaze ibihugu twiruka ikambi ya mutenderi yuguruwe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri cumi na gatandatu yakira abarundi bari bahunze ibibazo by'umutekano mu gihugu cyabo kuva mu nkambi iheruka kugarwa ya mutenderi james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
hejuru ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda igice ca kabiri c'amakuru n'ibiganiro vyacu kiribanda ku vyerekeye kubungabunga amagara yacu kukorora inda ni ingingo itavugwa ko rumwe ku isi hose mu gihugu cy'u rwanda ariko amategeko aragena uburyo bwemewe ico gikorwa gishobora gukorwa kugira ngo ntibiviremwo nyene kubikora icaha mu mice y'abantu bemerewe kuvanamwo inda ntibakurikirwe n'ubutungane harimwo abana basama inda zitipfujwe bakiri bato muri iki gice c'ikiganiro muri isanga mugiye kumva mwateguriwe na mugenzi wacu geoffrey mutagoma yatumiye dr alfodis kagaba atwara ikigo nyarwanda cita aho ubuzima HDI mu mpfunyapfunyo bararabira hamwe rero niba kuba iri tegeko ryarahinduwe ku buryo bworohereza abashaka gukuramo inda vyoba biri inyishu canke ikibazo kurwaruka reka Geoffrey Mutagoma atwakirire Dr Alfodis Kagaba imibare mu by'ukuri uretse ko binagoye bisaba ko uh, haba hakoze hakozwe ubushakashatsi bwimbitse ariko turebye nko muri iyi myaka itatu ishize navuga ko turi hagati y'ibihumbi cumi n'umunani na makumyabiri buri mwaka hejuru y'ibihumbi cumi n'umunani y'abana b'abakobwa batwara inda batari bageza imyaka cumi n'umunani kandi ugasanga ari imibare ituruka mu gihugu hose ni ukuvuga yuko tugenda tubona yuko iyi mibare isa nk'aho iguma aho ngaho cumi n'umunani cumi n'icyenda ntabwo igabanuka nta nubwo twanavuga ko yiyongera cyane ariko kubera yuko ari ikibazo gihangayikishije navuga ko nabwo ubwabyo no kuba abantu bavuga imibare ndetse bakabona bitanakwiriye ni intambwe buriya imaze guterwa ntabwo twavuga yuko wenda imibare yiyongereye gusa kuba deja ikibazo tukivugaho tukavuga ko hagomba gufatwa ingamba kugira ngo eh, abo bana bafashwe eh, bashoboye gusubira mu ishuri basubire mu ishuri ariko tunashyireho n'uburyo bwo gukumira ntihagire abandi bakongera gutera inda cyane cyane ko ingaruka zikurikira aba ari nyinshi cyane navuga rero ko imibare iri aho ngaho eh, buri mwaka usanga turi mu bihumbi cumi n'icyenda ibihumbi makumyabiri kandi ukabona ko ari ikibazo kimaze igihe gusa igishimishije ni uko inzego zose bireba muri ino minsi barimo bakiganiraho kugira ngo harebe ingamba zafatwa ah, n'izimaze kugenda zifatwa kugira ngo turebe uburyo hakumirwa ah, ndetse tugakomeza kugira ah, abana batera inda batari bazana imyaka nzi ko inzego z'ubuzima zinyuranye mu gihugu zahagurukiye kurwanya icyo kibazo cyo gutwara inda zidateganijwe cyane cyane ku bana kandi nawe umaze kubivuga Eh, ariko bisa nk'aho ikibazo kidacika kubera ko urumva mu kanya tubonye yuko iyo mibare igumaho mu bushakashatsi bwanyu mubona igituma iyi mibare itagabanuka kandi hariho ubwo bukangurambaga hariho ibyo bikorwa bitandukanye bituruka ku ki
Em, ikibazo cy'abana guterwa inda ni ikibazo cyahozeho eh, gituruka ku mpamvu nyinshi Eh, icyo nari maze kuvugaho mu kanya ni uko kuba desha turimo tuvuga ko bigomba guhagarara nabwo ubwabyo ni intambwe eh, tumaze gutera iyo urebye mu bihugu duturanye hafi usanga rwose hari n'abafite imibare igera ku bihumbi magana ane Eh, kandi abantu bakumva ko ari ibintu bisanzwe mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bisanzwe Eh, igihugu eh, inzego z'ubuzima zigomba gushyiraho uburyo bukumira ah, abana ntibabe batwaye inda. hari impamvu rero nyinshi za mbere hari abana basambanywa icyo twita gusambanya abana ndetse hari n'abaziterwa na bagenzi babo ku mpamvu z'ubukene ku mpamvu z'uko banabishatse bagakora imibonano mpuzabitsina noneho hakavamo za nda zitifuzwe ahantu navuga bishingiye cyane cyane ni ku bumenyi budahagije bujyanye n'ukuntu umuntu yakwirinda niba anakoze imibonano mpuzabitsina akayikora ikingiye cyangwa se akayikora afata uburyo butuma adasama kuko ubu buryo burahari ubu buryo burahari bushobora gutuma niba umuntu agiye gukora imibonano mpuzabitsina yanabishatse wenda niba ari abana bangana bashobora gukoresha agakingirizo bakirinda gusama cyangwa se niba yanasambanyijwe akaba yajya kwa muganga bakamuha uburyo bwo twita contraception d'urgence bushobora gutuma adasama ikindi bushobora gufata mbere y'amasaha mirongo irindwi n'abiri ariko usanga ayo makuru abantu benshi batayafite ari nayo mpamvu dusanga imibare eh, y'abatwita cyane cyane nayo igenda ijyana eh, na nivo y'u- y'u- y'u- yo kujijuka n'ubukene eh, n'aho wa mwana w'umukobwa ari kuko eh, ari nayo mpamvu muri za gahunda zagiye zijyaho dufite gahunda ubu ngubu y'uko hagombye kubaho kwigisha abana ubuzima bw'imyororokere eh, birahari muri kurikironi y'igihugu ariko ugasanga wenda nabyo ntibikorwa neza kubera ko ababikora nabo baracyafite impungenge baracyabwi- ba- ntabwo baramenya neza ibyo bagombye kwigisha kugira ngo koko eh, dushoboye gukumira abana bagira ubumenyi buhagije baba abana b'abakobwa ndetse n'abana b'abahungu ku murongo wa telefone haje umuntu witwa alex alex eh, ikaze mu kiganiro murisanga Ego murakoze cyane uherereye he alex ni mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali ye urakurikirana ijwi rya amerika ni ikibazo wari ufite cyangwa ni igitekerezo Eh, ni ikibazo nari mfite ngaho baza mutumirwa arakumva Eh, ndashaka kubaza uwo mutumirwa ko ririya tegeko ryorohereza abantu mu gu- gukuramo inda bijyanye wenda n'imyaka cyangwa se ikindi kibazo cyaba gihari ki- cyangombwa kikenera umuntu kuba yakoramo inda none umuntu wakuyemo inda nta nta nta kibazo cy'imitekerereze bimugiraho mu buzima bwe wenda urugero nk'umwana nk'umuntu bateye inda ari umwana wo munsi y'imyaka cumi n'umunani noneho bikaba ngombwa ko bakuramo iriya nda noneho mu buzima busanzwe mu mikurire y'umwana mu mibereho amaze kuba umuntu mukuru ntabwo wenda bya- byamwasigika mu mitekerereze yiwe nicyo kibazo nagira ngo mubaze
alex guma ku murongo rero dr kagabo arakumva noneho twumve igisubizo aguha
Eh, urakoze cyane alexi Eh, ikibazo ubajije eh, ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza eh, ndetse bamwe wenda eh, bakanagerageza kugisubiza bakurikije nyine uko babitekereza ntabwo ubundi gukuramo inda iyo umuntu aje kwa muganga ntabwo bavuga ati ndashaka gukuramo inda wenda uri uri muri bya byiciro byemewe ngo bahite bayimukuriramo hari ubujyanama hari ibyo twita eh, ubujyanama bwimbitse bukorwa mbere y'uko umuntu afata icyo cyemezo kandi eh, agahabwa uburyo bwose bushoboka agahabwa amakuru yose noneho akishyitiramo icyemezo afashe rero nicyo muganga amufasha gushyira mu bikorwa ni ukuvuga ngo yabitekerejeho yabonye ubujyanama buhagije kandi akenshi bariya bantu bashobora kuza gusaba serivisi nuko n'ubundi buriya aba yafashe icyemezo ku buryo n'iyo utamuhaye ya serivisi ajya kubikorera ahandi muri bwa buryo butanoze bikamuhitana ni ukuvuga ngo wa muntu wafashe icyemezo cyo gukuramo inda ntakimuhagarika n'ubundi iri tegeko rero ryaje ngo rifashe gufasha wa muntu n'ubundi wafashe cya cyemezo aho kugira ngo ajye kubikora mu buryo butanoze bumuhitane akuremo ingaruka atakaza ubuzima akuremo izindi ngaruka zijyanye no kugura ubushobozi bwo kuzabyara kwangirika mu myanya myibarukiro n'ibindi byose avuga ati reka tumufashe nibura abikorere kwa muganga abikore neza kandi tubona abagiye baca kwa muganga iyo babikoze agahura n'abajyanama akabona ubujyanama bwimbitse rwose navuga ko nta ngaruka zihari wagereranya ubuzima burakomeza ntabwo wagereranya rwose no kujya kubikora mu buryo butanoze niyo mpamvu igihugu cyacu cyateye intambwe kigafata ya mategeko yari akarishye cyane kikayavugurura uyu munsi tukaba dufite abantu baza kwa muganga bakabona ya serivisi niyo mpamvu harimo hakorwa amahugurwa ikigo cyacu kibikoraho guhugura abaganga guhugura abagore bamenye ko itegeko ryahindutse kugira ngo twirinde ko bajya kubikorera kwa magendu bajya bikorera kuri ba baganga cyangwa se banabyikorera bamwe bagenda bakabyikorera ugasanga rwose ubuzima bwabo burahatakariye reka twakire ruhamya ali na jean marie tuyisenge turahera kuri ruhamya ali ikaze mu kiganiro muri sanga
yego yego murakoze ndi kigali ahitwa kimironko uratanga igitekerezo cyangwa urabaza ndamubaza ngewe ubushakashatsi bakoze abana babonye batwaye inda bitewe n'ubukene ni bangahe n'abana batwaye inda bitewe na victimu ari ikoranabuhanga like watsapu ama watsapu ama fesibuke n'ibindi ikoranabuhanga ni bangahe kuko akenshi usanga aribyo bibashuka zino telefone nino zino simatifone ugasanga nizo zirimo zirimo kumushuka ikindi kibazo cya gatatu ngira ngo mubaze nanone cya kabiri kuko icyo cyari icya mbere cya kabiri ese gukuramo inda ujya kuri santere de sante ujya kuri hopitale ujya kirinike ujya hehe ese kugira ngo ujyeyo bisaba iki kugira ngo ujye aho ngaho baradusobanurira aho bisaba iki witwaza iki ese ibyo bikorerwa kuri mituweli niyo inshuwarensi bisabwa bikorera ujya kuyikuramo ijana ku ijana uza kwirihira ibikoresho uza gukoresha ni ijana ku ijana
ruhamya abaje ibibazo bikomeye ntabwo navuga ko tubifitiye ubushakashatsi ariko wenda numva ari bumwe mu bushakashatsi bukeneye gukorwa kandi akoze neza kwibutsa ikintu cya watsapu iyo tuganira n'ababyeyi muri ino minsi dusanga gukomeza kurera dutekereza ko kudahereza abana amakuru batazayabona ntabwo ari byo kubera ko dufite ikoranabuhanga ryaje aho umwana ajya kuri telefoni isanzwe ashaka no kureba porona akayireba kubera ko nta buryo buhari buri kontorore abana babona amakuru kandi amwe mu makuru menshi cyane ari kuri no koranabuhanga nta nubwo ari amakuru y'ukuri ni ukuvuga umwana arareba baba abasambana akabibona baba ibyo abandi bavuga akabibona noneho agatangira no kuba yanabikora hakiri kare bitandukanye wenda n'igihe cyashize hambere kubera ko uyu munsi ya makuru udashaka kumubwira ya mibonano mpuzabitsina udashaka kumubwira kugira ngo amenye ibyo aribyo byose ashobora kwifatira amakuru ubu ngubu arabibona kubera ikoranabuhanga hari ahantu usanga barimita bakavuga bati niba hari abana ibi ntibyemewe ariko hano iwacu kubera ko ikoranabuhanga ryaraje kandi turarikunze hari byiza byinshi bitugezaho ariko tugomba no kumenya ko ririmo ryerekana abana ibintu twagombye kuba twarabonye umwanya wo kubasobanurira abantu bazabona amakuru atari yo ntekereza ko rero dukeneye wenda kureba ubushakashatsi ariko cyane cyane tunareba uburyo b'abana babona amakuru ahagije ariko reka mfate nk'urugero igihe twagiye gukora ubushakashatsi kureba ubwo n'imbere navuga mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe cumi na kabiri mbere ko dutangira bino biganiro byo kuvugurura amategeko nk'abagore twasanze bafunze cyangwa abakobwa muri purizo nababwira ko abenshi bari babandi batarangije na pirimeri bari ba bandi bakoraga ahantu batuye mu makaritsiye ya makaritsiye umuntu utwite abantu bose babibona babona ko agitwite bagahita bamurega bivuze ko ubukene rwose buri mu mpamvu zimwe zishobora kuba zituma ba abantu batuye ahandi wa muntu ubuzima bwe busanzwe kubera aho atuye bahita babibona niba yari umukobwa ukora mu kabari akaba babonaga atwite bakongera bakamubona adatwite bagahita bavuga ati inda yawe yagiye hehe ariko ugasanga rwose abo twasanze urebye imyirondoro yabo bariya bana babariwe abenshi ni abana baturuka ahantu hatifashije bafite ubumenyi bukeya kuko uko ubumenyi bwiyongera umwana w'umukobwa ufite ubumenyi ashobora kuvuga ati nakoze imibonano mpuzabitsina y'ino joro reka ngende mfate ikinini ikirindi wenda kiragura amafaranga ya nayo akakibona kubera ko afite ayo makuru akakigura bigatuma nibura adatwara ayandi agasigara ikibazo cyo kumenya ngo se wenda sinakuyemo indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina rero niyo mpamvu dutekereza ko abantu bose babonye amakuru byagira akamaro reka tujye ku cya kabiri amasaha arimo aradusiga dusigaje iminota cumi n'itatu gusa ikibazo cya kabiri rero itegeko rivuga yuko umuntu wemerewe gukuramo inda ni muganga muganga ni ukuvuga dogiteri uyu munsi iyo turebye sititiri yacu ya sante abadogiteri tubasanga muri opitari disitirigiti ni ukuvuga ibitaro bya disitirigiti wafashe nka kigali ubwo ni ibitaro bya muhima ibitaro bya kibagabaga ibitaro bya masaka ibyo ni ibitaro ariko noneho na kirinike purive ziremerewe ku rwego rwa porikirinike ni ukuvuga ngo nazo zirimo abaganga iyo ni limiti igihari y'uko umuganga ari we ubyemerewe iyo agiye kwa muganga rero urabaza ufite mituweli iramwishyurira yego mituweli iramwishyurira ikibazo tugifite gusa ni uko bisaba mituweli gisaba taransiferi iyo ashoboye kujya ku kigo nderabuzima agasaba taransiferi kuko iyo winjiye mu bitaro ariyo ariho winjiriye kuko niho ugomba gutangira hambere ubwo ntabwo ufite taransiferi ya mituweli taransiferi kugira ngo uyibone ni uko ujya ku kigo nderabuzima ikigo nderabuzima kikaguha taransiferi kuko itegeko rya mituweli riteganya ko utangirira hahandi hasi kugenda uzamuka ibyo nabyo turimo turarebana n'inzego zibishinzwe kugira ngo habeho alimonizasiyo cyangwa se guhuza ku buryo wa muntu uje mu bitaro ntibamusabe taransiferi ahubwo bahita bamuha serivisi byihuse icyo gihe rero kuba yakwishyurirwa na mituweli cyangwa ntishyurirwe na mituweli biterwa n'igihe afite taransiferi cyangwa adafite taransiferi nta zindi mpamvu impamvu ni za zindi zemewe n'itegeko umugore araza akavuga ati iyi muganga mfite nafashwe ku ngufu ukandika ibyo ngibyo umugore akagusinyira ko akubwije ukuri ko impamvu ahisemo impamvu yayindi bamaze kumukorera bwa bujyanama niba niba ari umwana aho birumvikana n'umwana kwa muganga bakamuha serivisi agakurirwamo inda kandi iyo bikorewe kwa muganga rwose nta ngaruka zihari kuko kwa muganga babikora neza
nuko rero akaba ari ngaha duce dusozera mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya ariko imbere ko duhana agahindukira ngende ndabibukije muri make ko igisirikare ca congo gitangaza ko abarwanyi mirongo itatu na batatu barimwo abamayimayi fnl na rero tabara baguye mu ngwano kirimwo n'iyo mirwi yitwaje ibirwanisho mu gisata c'impunzi muri make ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi rcr ryashikirije icese leta ya tanzania ikambi ya mutenderi yari imaze imyaka irenga itanu ibarizwamwo impunzi z'aba abarundi hama muyagezeho ijya nino naho ku isi mwavyumvise ko abategetsi bo mw'ishirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi hagati y'ibihugu vyo muri afurika yo mu burengero cdao bumvikanye ko bagiye kurungika abasirikare muri guine bisau gufasha gucungera umutekano nyuma y'igeragezwa rya kudeta ryabaye muri ino ndwi turimwo akarino ngaha rero duciye dusozerera mwakoze kutwumviriza igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ku masaha yo mu burundi no mu rwanda muraza gushobora gukurikirana ayandi makuru azoba agezweho ijya nino ku isi diane nahazwe niwe mwari kumwe kuri mikoro yakoze mugenzi wacu diodone cubahiro niwe yegeranije amajwi yacu muhinga bw'ivyuma bari kumwe na ingenieur cedrak twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimwo vyose ahanje turongera saa moya n'iminota mirongo itatu mu kurindira mugire umugoroba mwiza mu banyu no mu vyanyu